Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi dusamiranira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fideni yongabo na Thomas Kamirindi mwiriwe mwiriwe ni amakuru mu biyaga bigari n'ahandi ku isi nyine nk'uko mumenyereye duhere mu Rwanda mu ngingo z'ingenzi uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwatsinzwe urubanza ruburana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rukiko rw'ubucuruzi turacyafite uburenganzira bwo kujurira kubwo rero icyemezo twaba tutakishimiye tuzajurira bya rugo
dufite iminsi mirongo itatu tuzajira muri iyi minsi mirongo itatu guhera uyu munsi uyu ni umwari w'amahoro Anne Rwigara asobanurira ko bazajurira ikigo cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rwabo miliyari esheshatu z'amafaranga y'u rwanda
tutangurire ku ncamake y'amakuru hirya no hino tugira tubashikiriza mu kanya igitero cy'iterabwoba i nairobi ashabab ivuga ko ariyo yagikoze sentare mpuzamakungu mpanavyaha iraye yambitse izera Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu ca Cote d'Ivoire aya aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonidoro ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya muri kenya abantu bitwaje ibigwanisho bagize igitero ku ihoteli yitwa ditu hotel umugwa mukuru Nairobi igitero kuri iyo hoteli cyatanguye hafi y'isaha icenda n'igice zo ku mutaga mu masaha y'i Nairobi uno munsi wa kabiri ababonye ibyabaye bavuga ko bumvise bombe iturika n'amasasi y'urutavana ko yasana ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo by'igihugu cya Kenya byatangaje ko abantu batari bake bishwe muri ico gitero yamara abategetsi ntibara ntibaremeza ayo makuru mugwi w'iterabwoba ukorera muri Somalia Al-Shabab witiriye ico gitero Duran Fara yahoze ayoboye komite y'inkino za Olympique muri Somalia yabwiye ijwi rya Amerika servisi y'Isomali ko we na bagenzi we bari binjiye mu ihoteli Dusit Ditu uh, Hotel igihe ico gitero caba avuga ko yabonye abantu batari bake bakomeretse umuvugizi wa leta ya Kenya Eric Kiraite yabwiye ijwi rya Amerika ko inteko zijeje umutekano ziko zigerageza gutuza abakoze igitero kuri iyo hoteli yamenyesheje ko itohoza ryo kumenya niba ari igitero cy'iterabwoba canke atari cyo ririko riraba amasanamu y'itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press yerekanye yerekanye imodoka ziriko zirasha hanze y'ihoteli n'abantu bariko bavanwa mu kibanza iyo hoteli irimwo abasirikare bafise inkoho babonye bariko binjira mu kibanza ico gitero cabereyemwo
hano muri leta zunze ubumwe za amerika uwo perezida donald trump yahisemo kugira ngo azabe minisitiri w'ubutabera mushya william barr uyu munsi arimo ubungubu arimo ari imbere y'abasenateri kugira ngo bamuhate ibibazo barebe nimba bamwemeza cyangwa se nimba bamuhakana mu byo bamubajije harimo ikirebana n'umushinjacyaha wihariye robert mueller urimo ukora nketi ku ruhare rw'uburusiya mu matora y'amerika yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu william barr yemeye ku mugaragaro ko aramutse yemejwe azareka robert muller igihe cyose azakenera kugira ngo asoze neza akazi ke kandi yavuze ko azamuha n'amafaranga yose ya ngombwa iki kibazo cyaturutse ku nyandiko ya william barr yo mu mwaka ushize yavugaga ko mura adafite ububasha bwo gukora nketi kuri perezida trump william barr afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko yigeze kuba minisitiri w'ubutabera mu butegetsi bwa perezida george h w bush ni ukuvuga rero bush mukuru barr aramutse yemejwe na sena yasimbura jeff sessions weguye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize ubu rero uko barimo bamubaza muri sena biracyakomeza
naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yatanguye kumviriza ikirego umukandida atavuga rumwe na leta martin fayulu yashikirije iyo sentare ku bijanye n'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri kongo fayulu na felix eh, chisekedi yatangajwe ko ariwe yatsinze amatora baserukiwe n'abashingwamanza babo muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro uno munsi wa kabiri abasekuriye komisiyo y'igihugu ijejwe amatora nabo nyene baje muri sentare sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro itegerezwa gufata ingingo ku kirego ca fayulu ku munsi wa gatandatu fayulu yashingishije urubanza muri iyo sentare asaba ko amajwi asubira gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka urangiye asaba rero ko ayo majwi asubira guharurwa atangaza ko yatsinze amatora n'ibice mirongo itandatu na kimwe ku ijana by'amajwi fayulu avuga ko ibyavuye mu matora byahinduwe kugira felix cisekedi aba ari we atangazwa ko yatsinze amatora komisiyo y'igihugu ijejwe amatora itangaje ko felix cisekedi yatsinze n'ibice mirongo itatu n'umunani ku ijana by'amajwi mu gihe fayulu yaronse ibice mirongo itatu na bine ku ijana by'amajwi mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino uh, twabateguriye muri aka kanya washington dc abacamanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ilaye bambitse izera Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu ca Cote d'Ivoire ku vyaha vyo mu ngwano yagirizwa ku bijanye n'ubwicanyi bwakurikiye amatora yabayemwo amatati yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi amatora yatumye akurwa ku butegetsi abashigikiye Gbagbo uh, barerekanye berekanye akamwemwe gakomeye uno uh, munsi kuwa kabiri igihe umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yatangaza ingingo y'iyo sentare yo guhanagura ibyaha kuri babo hamwe na charles ble gude yahoze ari umufasha wiwe akomeye akongera akaba yabaye n'umushikiranganji ajejwe ugwaruka umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'abandi bacamanza batari bake basanze abashikiriza manza batashoboye kwerekana ivyemezo ntahinyuzwa ku vyaha babo na ble gude bagirizwa abantu barenga ibihumbi bitatu barishwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi no mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri cote d'ivoire igihe babo yanka kwemera ko yatsinzwe na Alassane Ouattara mu matora Ouattara niwe ayoboye igihugu muri iki gihe umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha avuga ko atavyemezo vyerekana ko babo na Blegude bateguriye hamwe umugambi wo gukokeza ababashigikiye gukora ubwicanyi uwo mucamanza yategetse ko abo bagabo babiri barekugwa buno nyene yamarayigijeyo iyo ngingo gushika ejo kuwa gatatu kugira hakanya abashikiriza amanza ko gufata ingingo nimba bashaka kunguruza urubanza
muri zimbabwe nta nyoni yatambaga uyu munsi mu mihanda yo mu murwa mukuru harare ubucuruzi amabanki amashuri byose byari byahagaze urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi rwabwiye abayoboke barwo guhagarika akazi iminsi itatu interineti kandi nayo yari yahagaze hose mu mujyi wa harare gusa mu nkengero za harare muri karitsiye yitwa kuwazana abantu bongeye gukora imyigaragambyo uyu munsi bahangana n'abapolisi polisi igera aho yiyambaza akajugujugu yarashe ibyuka biryana mu maso mu baturage imyigaragambyo yabaye ejo ku wa mbere mu murwa mukuru wa zimbabwe no mu mujyi wa bulawayo wa kabiri mu gihugu yaguyemo abantu batanu nk'uko urugaga rw'abaganga baharanira uburenganzira bwa muntu rwabitangaje imyigaragambyo yo muri zimbabwe yatewe n'izamuka ry'ibiciro bya lisansi
radiyo ijwi rya amerika washington dc naho muri gabon perezida waho ari bongo ondimba ari hanze y'igihugu ku mpamvu z'amagara yiwe kuva mu kwezi kw'icumi umwaka urangiye yatahutse mu gihugu ciwe kurorera irahira rya leta yiwe nshasha itahuka ryiwe ribaye indwi imwe inyuma y'uko habaye igeragezwa rya kudeta babiri mu basirikare bagerageje iyo kudeta barishwe mu gihe bandi bane bafashwe itangazamakuru ryo muri gabon rivuga ko bongo yashitse mu gihugu mu ijoro ryashira uno munsi wa kabiri avuye mu gihugu ca maroc aho yariko aruhukira inyuma y'uko aviriranye mu bwonko nta kinini leta yatangaje ku kugene amerewe umushikiranganji ajejwe ubutunzi jean marie ogandaga avuga ko kubona perezida bongo atahutse mu gihugu ari ikimenyetso ciza ku butunzi bw'igihugu taco perezida bongo yatangaje uno munsi igihe leta yiwe nshasha yarahira yagenye julien ngo nkoge bekale kuba umushikiranganji wa mbere gatoya inyuma y'ako kudeta igeragejwe ku itariki indwi z'ukwezi kwa mbere radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc turi no kuri interineti wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru mu biyaga bigari i kigali mu rwanda urukiko rw'ubucuruzi rwategetse anne rwigara na neza yvonne kwishyura imisoro yisabwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro kirabishyuza cyishyuza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera asinapol rwigara abaregwa bavuga ko bazajurira bazajurira rero iki cyemezo erike bagira ubusa yakurikiye isoma ry'urubanza
byibura iminota itari munsi ya cumi n'itanu niyo umwari w'amahoro ane rwigara yamaze imbere y'umucamanza yumva ibikubiye mu cyemezo cy'urubanza bamaze iminsi bahanganyemo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirarega abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ibarirwa mu kayabo ka miliyari zikaba kaba esheshatu z'amafaranga uw'amahoro ane rwigara umuyobozi mukuru w'uruganda rw'itabi premier tobacco company limited icyarimwe n'umunyamigabane niwe wenyine wagaragaye mu cyumba cy'urukiko mu baburana uru rubanza ikigo rwanda revenue authority kiramurega we na bagenzi be barimo neza ivone wari umucungamutungo w'uruganda ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bagiye batanga amakuru atari aya nyayo ku byerekeranye n'imisoro ibyo byose ngo babikoze ku bushake abunganira ikigo rwanda revenue authority metre baje n'ibyiringiro na mugenzi we gatera jean clement bavuga ko abanyamigabane b'uruganda bari bafite inyungu zo kurengera ibikorwa by'uruganda aho gusuzuma imikorere yarwo umunsi ku wundi ngo bararebereye kugera aho rudashobora kwishyura imisoro bavuga ko impamvu bahisemo kurega abanyamigabane ari uko basanze nta mitungo y'uruganda yashoboraga kugurishwa ku buryo yavamo imisoro rwishyuzwa ubwunganira abanyamigabane ndetse n'uruganda ptc metre janvier rwagatare we akavuga ko nta ruhare na ruto abanyamigabane barimo ane rwigara ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa rwigara bagize mu gutuma uruganda rutishyura imisoro akavuga ko iyo biba byarabayeho bagombaga gukorerwa dosiye nshinjabyaha igashyikirizwa inzego z'ubutabera zikabakurikirana uyu munyamategeko akifuza ko byaba byiza hakozwe igenzura ryimbitse rigaragaza uburyo iyo misoro itishyuwe mu isesengura ry'umucamanza yanzuye ko umwari w'amahoro ane rwigara umuyobozi w'uruganda rw'itabi icyarimwe n'umunyamigabane na neza yvonne wari ushinzwe icungamutungo ry'uruganda bagize uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro avuga ko bagize uburangare ntibakurikirana ibikorwa by'uruganda bituma rugeraho kutishyura imisoro maze ategeka ko bagomba kuryozwa ayo makosa yabo abandi banyamigabane barimo madame mukangemanya adeline rwigara umugore wa nyakwigendera sinapolo rwigara uza no ku isonga mu bafite imigabane myinshi kuko yihariye hejuru ya mirongo cyenda ku ijana umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bigaragara ko hari aho bari bahuriye n'imicungire y'uruganda yavuze ko kugira imigabane myinshi kwa mukangemanyi ikomoka ku izungura ku rugenzura ryimbitse uruhande ruregwa rwasabaga ry'uburyo umusoro utishyuwe umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko bidasaba abahanga mu ibarurishamari kandi ko nta n'inzira yo kongera kujya kubarura kuko bigaragara ko umusoro utishyuwe uretse kuryozwa umusoro w'uruganda rutishyuye bireba ane rwigara umuyobozi n'umunyamigabane wa ptc ndetse na neza ivone rwanda revenue authority yari yifuje ko yahabwa miliyoni ebyiri z'indishyi kuko ngo bayishoye mu manza icyakora mu gaciro k'umucamanza wo mu rukiko rw'ubucuruzi we yategetse ko ane rwigara na neza ivone bagomba kuzishyura ibihumbi magana arindwi by'indishyi yategetse kandi ko aba bayobozi icyarimwe n'abanyamigabane ba PTC bagomba gusubiza ikigo Rwanda Revenue Authority ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'igarama y'urubanza cyatanze isomwa ry'urubanza rirangiye umwari w'amahoro ane rwigara yabwijwe rya amerika ko icyemezo kidashimishije kandi ko biteguye guhita bakijuririra icyemezo cy'umucamanza ntabwo cyakiriye neza ariko nta kibazo kubera ko tuzajurira turacyafite uburenganzira bwo kujurira kubwo rero icyemezo twaba tutakishimiye tuzajurira byarwo
dufite iminsi mirongo itatu ubwo tuzajura muri iyi minsi mirongo itatu guhera uyu munsi
urubanza ruriho mu rukiko rw'ubucuruzi rwanda revenue authority irega abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro mu gihe mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu karere ka gasabo naho harimo urundi rubanza rubangikanye n'uru uruganda rw'itabi rwa rwigara rurega ikigo rwanda revenue authority ko gifatanije n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana bateje mu cyamunara fonde commerce y'uruganda kugeza ubu baravuga ko yaba igena agaciro ry'iyo cyamunara n'ayavuyemo batayazi ni cyamunara bavuga ko yakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bakayiregera basaba ko yateshwa agaciro mu bindi byatejwe cyamunara twabashije kumenya yavuyemo mu mitungo y'uru ruganda nakwibutsa imashini zakoraga itabi na sitoke y'itabi byavuye basagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga aho hari mu mwaka ushize bibiri na cumi n'umunani ibyo kwa rwigara na leta y'u rwanda byatangiye gukara cyane mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango we utarya umunwa mu kubushinja ko aribwo bwamwuhitanye uru ruganda rumaze umwaka usaga rudakora bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri magana atatu z'amafaranga y'umusoro wa buri kwezi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric urakoze reka sumuta kaboyi akwakire we yakurikiye imirimo ya sena imirimo y'igenzura ry'ibigo cumi na bibiri bya leta sena rivuga yuko bikoresha nabi amafaranga bihabwa kandi ayo mafaranga yiharira ingengo y'imari ingana na mirongo itandatu ku ijana asumuta hashize imyaka itatu yikurikiranya ibigo cumi na bibiri bikomeye mu rwanda bihora bivugwamo imikoreshereze mibi y'imari ya leta umugenzuzi mukuru w'imari ya leta atunga agatoki ibi bigo ko bikoresha nabo umutungo w'igihugu kandi ari nabyo bihabwa igice kinini cy'ingengo y'imari ugasanga umutungo wa leta ingengo y'imari ya leta n'umutungo bahawe bingana na birenze mirongo itandatu ndetse tutitonze twasanga ari nka mirongo inani n'umunani ku ijana ariko nibura reka tube modoreki tuvuge mirongo itandatu ku ijana ya miliyari ibihumbi bibiri magana magana ane mirongo ine n'eshatu turabona iki ntabwo birimo gukabya ariko uwo ni umubare ukomeye abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri sena y'u rwanda batangiye kuri uyu wa kabiri gahunda yo guhamagaza abayobozi b'ibi bigo kimwe kimwe kugira ngo basobanure imicungire mibi ivugwa mu bigo bayoboye n'icyakorwa ngo bikosorwe kuri uyu wa kabiri komisiyo ya sena yumvise abayobozi ba kaminuza y'u rwanda senateri muhongayire jacqueline avuga ko ibi bigo bimaze kugira uburambe mu kudakurikiza amabwiriza y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hashize imyaka dutanga imyanzuro iyo myanzuro ntishyirwe mu bikorwa imyanzuro ikagenda igaruka amakosa akagenda agaruka ari ukutubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ari imicungire mibi cyane cyane kuri ibi bigo bikomeye bikoresha ingengo y'imari irenga mirongo itandatu ku ijana y'ingengo y'imari y'igihugu cyose murumva uburemere ibyo bigo cumi na bibiri bifite twahereye ku kigo cya UR twagaragaje yuko nta mpinduka igaragara mu micungire y'ibi bigo ariko turavuga tuti noneho reka tubonane n'abangaba ba nyir'ubwite imbone nkubone tuganire tubahe umwanya bisanzure batubwire inzitizi ni izihe kaminuza y'u rwanda yabimburiye ibindi bigo kwisobanura imbere ya sena iratungwa agatoki mu micungire mibi y'umutungo mu gihe cy'imyaka itatu ishize icyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyerekana ko hari amafaranga menshi yakoreshejwe ibyo atagenewe ngo hari amasoko yatanzwe mu buryo bw'uburiganya abayobozi ba kaminuza bisobanura bagaragaje ko imicungire mibi ivugwa mu kigo bayobora yatewe ahanini no kuba harabayeho ihuzwa rya za kaminuza mu myaka itanu ishize uyu ni madamu francoise kayitare umuyobozi wungirije muri kaminuza y'u rwanda ushinzwe ubukungu mu by'ukuri ibigo byose byahurijwe muri kaminuza y'u rwanda nta kigo na kimwe cyari cyarigeze kigira raporo nta makemwa bivuze ko kaminuza ihuzwa yahujwe ari uguhuza n'ubundi ibigo byari bisanzwe bifite imicungire n'imiyoborere nakwita ko itanoze ku basenateri bamwe imikorere mibi ya kaminuza y'u rwanda ngo iteye inkeke mu gihe ariyo igihugu cyahaye inshingano zo kugishakira abakozi beza ndetse hari abasanga iyi mvugo itari ikwiye uyu ni senateri karangwa kirizoroge na senateri muhongayire jacqueline n'abarangije muri kaminuza bakora mu bindi bigo ibyo bigo bibona kilini woditi bivuze rero ko ikibazo gikomeye cyane ngira ngo ahubwo ni ubushake guhora bavuga ngo hari ibigo byahujwe muri UR hari ibigo byahujwe muri RCCB ikigaragara ni uko harimo ikintu cy'uburangare no kudashyira mu gaciro no kutumva uburemere bw'inshingano kuko ntabwo wahora uvuga ibintu ibigo byahujwe hashize imyaka itanu ngo ubu ngubu uhora ugarura cya kibazo cy'impamvu y'uko hahujwe ibigo ariyo mpamvu hakigaragara kunyereza umutungo hakigaragara gutanga amasoko nabi hakigaragara kutagira ireme ry'uburezi hakigaragara kudakurikirana ishoramari igihe rero amafaranga ya leta ingengo y'imari ya leta ituruka mu misoro y'abanyarwanda yaba ituruka no mu baterankunga igihe ayo mafaranga atacunzwe neza agasesagurwa akanyerezwa birumvikana ko abavutswe imibereho myiza n'amahirwe angana ari abanyarwanda ku rutonde sena izatumiza hagaragaramo ibindi bigo bikomeye bya leta cyane cyane bikora ubucuruzi nka rssb ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara rwanda revenue authority ikigo gishinzwe iby'imisoro n'amahoro rabu ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi rdb ikigo gishinzwe iterambere ndetse n'ibigo bishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi ibi bigo byonyine umwaka ushize w'ingengo y'imari byari byagenewe miliyari zisaga igihumbi magana abiri z'amafaranga y'u rwanda bihwanye na mirongo itandatu ku ijana y'amafaranga igihugu gikoresha mu ngengo y'imari yose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi abanyepolitike bigenga babona ko bakumiriwe mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bafatiye ku ngingo ziri mu nteguro nshasha y'itegeko rigenga amatora yimirije inkuru ya mugenzi wacu remonzimana muri iyo nteguro y'itegeko rishasha rigenga amatora ya bibiri na mirongo ibiri uwigenga n'umuntu atari mu mugambwe n'umwe n'imiburiburi haheze umwaka awuvuyemwo akerekana ko yigenga ugereranije n'indiyane za politike akanashyikiriza umugambi wiwe bwite ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'umunani idondora uwigenga uwo ari we yemeza ko uri mu nzego z'umugambwe adashobora kwitoza nk'uwigenga kiretse haheze imyaka ibiri akuwe cyangwa yikuye mu mugambwe yahoramwo umushingamateka agaton rwasa yatowe nk'uwigenga yemeza ko iyo nteguro y'itegeko yaje gukumira abigenga mu matora atanga akarorero ku bijanye n'intonde zugaye ubwa mbere na mbere bivuga yuko kugira ngo ibijanye n'ibitigiri by'amoko by'abakenyezi kugira ngo byubahirizwe yuko abahiganwa batanga intonde zugaye none umuntu umwe yogira urutonde rwugaye byerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ibyipfuzo kumbure ry'akagwi k'abantu bafite intumbero yo gukumira abandi bagaca bavuga yuko uwo muntu nimba yitoje nk'uwigenga kugira ngo aronke ikibanza mu nama nshingamateka abwirizwa kuronka amajwi mirongo ine ku ijana n'imiburiburi yo mu karere yitojemo ivyo we wumva bishoboka duharura abiri kwijana ku majwi yabaye mu gihugu cose ubundi ngo mirongo ine kwijana mu karere umuntu yitojemo none twaba tugiye kugira inama nshingamateka zibiri inama nshingamateka y'igihugu n'inama nshingamateka y'intara kiretse ko umushingamateka agatogwasa akongera akaba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka abona ko hari ibihushane muri iyo nteguro y'itegeko n'ibwirizwa shingiro ry'uburundi agaruka ku ngingo y'ijana na cumi na gatatu itakanya isubirizwa ry'umushingamateka ivuga ko uwigenga umugwi ni umusubiriza n'uwitoje nk'umushingamateka ava mu mugambwe canke urunani rw'imigambwe yaronse amajwi make mu gihe ngo habaye ngo ibintu by'abanganije ngo ayo uwigenga ngo acagabugwa n'imigambwe agabugwa n'imigambwe gute wewe wanye ko atashobora gukora nk'umugambwe hama kandi ushake ko umusaruro wiwe umwimbu wiwe ugabana n'imigambwe ngo mu gihe yoba yarose iyo ntebe hanyuma akayivako ngo baca bamusubiriza uwuvuye mu mugambwe nta namwe vyakabaye igihe cose iyo amatora aba habaho ubutorwa habaho no gutegekanya uwo shobora kumusubirira mu gihe yoba agiye mu yandi mabanga canke bidakunze yuko arangura ayo mabanga icyo bita mu gifaransa suppleance nimba ari uwigenga asubirwa n'uwigenga nimba ava mu mugambwe kanaka mu mugambwe kanaka gushira akajagariro mu mategeko mwenuko izo rero ni ngorane niniya cane urunani rw'imigambwe yemewe n'amategeko ariko rwatunganije inama yo guhinyanyura igitegeko rigenga amatora yo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ryahahora bemeza ko batumiye abanyamigambwe felicien nduwuburundi arurongoye avuga ko ivyafatiwe ko ari ibiharuro abigenga baronse mu matora ya bibiri na cumi na gatanu abigenga ntibahukiye mu mugambwe hari hatumiwe abaho abarongoye imigambi none wumva uwigenga womutumira gute atarongoye umugambi jewe nibaza ko ari abahuguza uba akarorero k'ikintu kimwe cerekana yuko iryo tegeko ryoba ryorohereza abari ku butegetsi none wabonye abigenga bafise abanywanyi bakeya babonye ko barowe baronse intebe nyinshi ni ukuvuga bafashe mirongo ine ku ijana uko babonye yuko bashobora kuyakuyiza abanaravye intebe bari baronse bari baronse intebe zitari nke nibaza ko atogira ingorane none nta banywanyi bafise ku bijanye n'ikumigwa rivugwa ndubu Burundi avuga ko itegeko riza ahubwo rifasha kugira amatora yitabwe na bose ariko mu kuritunganya hisungwa amategeko ari mu gihugu na cane cane ibwirizwa shingiro uyavuga ko bamukumiriye we nivyo yishiramo ubundi hose ushaka ko amatora ajamwo bose ntihagire abantu bavuga ngo bakumiriye abantu ushaka amatora ajamwo bose erega atandukanye ibintu n'ibintu abigenga si abanyamugambwe abigenga barigenga abigenga barindira ko itegeko ribaho bakazokurikira ibivugwa ku bigenga ibwirizwa shingiro rivuga gute kiretse ko uwigenga yitoza ku giti ciwe mu nteguro y'itegeko rishasha nta n'urunani rw'abigenga rwemewe mu ngingo zahindutse harimwo ijana na kane ivuga amafaranga uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abwirizwa gutanga ayo nayo akaba ari miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi agasubizwa n'imiburiburi uwashikanye ibice bitanu ku ijana mu matora y'igice ca mbere ni mu gihe mu itegeko ryahahora ryategekanya imiliyoni cumi na zitanu z'amafaranga y'amarundi kuwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu iyo neguro ikazoca ijanwa mu nama shikiranganji kugira yemezwe ishikirizwe inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere y'uko iterwa ku mukono n'umukuru w'igihugu c'u burundi i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umugwi w'iterabwoba ukorera muri somaliya al-shabab wagize igitero ku ihoteli yitwa dusiditu ku mugwa mukuru w'igihugu cya kenya nairobi umenyesha amakuru wacu ari nairobi wiri roje wirikaneza arabidubwira The third accused person is acquitted of all the charges facing him and is henceforth set at liberty.
uwo ni umukuru w'urukiko rukuru rwa nayirobi francis andayi igihe ariko asoma ingingo zo kurekura dan deg ibrahim uwo mugabo aturuka mu gihugu cya somaliya yari yikekwa ko ariwe yarishe imodokari yatwaye amabombe yakoreshejwe mu gitero c'iterabwoba cibasiye inyubako ya westgate mall ikorerwamo ubucuruzwa rutandukanye ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ukwezi kw'icenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ku mugwa mukuru wa nayirobi ico gihe abantu mirongo itandatu n'indwi nibo bahasize ubuzima abandi batari bake barakomereka bongera baramugara uwo mukenyezi mu bakomeretse cane bimuviramo ubumuga I, I never forget the time, 12.30, and everything changed. I came home in a week.
sinzigera nibagira ico gihe hari saa sita n'igice z'umutaga ibintu vyose vyarahindutse kuva ico gihe natashe imuhira bansunika ku gatebe imyaka ibiri yose nayimaze ngendera ku bibando gushika uyu munsi kuja ku kiyaga ngo ngendere ku musenyi biragoye simva ibirato nambaye ariko ntaco bitwaye ko ngifise amaguru yompi kuko nayo nashobora kuyatakaza ku vy'ukuri sinzosubira kuri iriya mall sinzongera kuhahonyoza ikirenge ubu abasigaye bafunzwe bikekwa kuba baragize uruhara muri ico gitero ni batatu nabone baturuka muri somaliya umushinjwamanza danstan omari yibaza ko bazokwagirwa n'icaha maze bagakubitwa intahe mu gahanga hagiye kuba isozerwa ry'urwo rubanza kandi twizigiye n'imiburiburi ko nibaba ari bo bakoze ko irya gikorwa c'ubugesera catumye abantu benshi cane batakaza ubuzima bwabo urukiko ruzofata ingingo hanyuma ubushinjacaha bufatiye kuri ico cemezo nizera neza ko buzoca buraba busaba ibihano bikomeye vyo guhasha hisunzwe uburemere n'ubwoko bw'icaha ubwo rero nta nkeka urubanza rw'iki gitero cakozwe kuri Westgate Mall rugiye gusozerwa nta kindi na kimwe turindiriye atari uko urukiko ruca urubanza kandi buzoba bubaye ubutungane kuri bose ariko abaregwa nibazana ivyemezo ko ataruhara na rumwe bafise muri ico caha hazobukunguruza urubanza mugabo nk'uko nabivuze nta mahirwe menshi ahari ko bishika ivyo imbere y'uko urubanza rusomwa abahoze bakorera kuri Westgate Mall buyasanuwe barafise ico bishimira The reopening of this has given us a new impetus.
iyugururwa bushasha ry'iyi mall ryaduhaye uwundi mutima wo kwigwanako n'ukwikomeza kuko mu bisanzwe intumbero nyamukuru y'intagondwa nuko aho bateye abantu baca bubugara burundu izo nyubako n'amagorofa bakahashira ibibanza by'urwibutso ariko kuri Westgate twaranse kubikora ivyo umuhari w'intagondwa z'abayisilamu ba al-shababu ufise icicaro mu gihugu ca somaliya ukaba washinzwe n'abanyesomaliya nyene niwo wiyemereye ko wakoze ico gitero ku nyubakwa y'urucuruzwa ya westgate mall ahanini icuwo muhari uziza kenya ni uko ari kimwe mu bihugu vyarungitse abasirikare kurwanya uwo muhari ku butaka bwa somaliya kuri uyu wa kabiri ku muhingamo ikindi gitero inzego z'umutekano za kenya zivuga ko gishobora kuba ari iciterabwoba cakozwe ku mugwa mukuru nayirobi ahitwa riverside ku nyubakwa nini rwose imwe amahoteli menshi hamwe n'ibibanza bitari bike bigizwe n'amabiro nk'inyuma y'isaha imwe ico gitero kibaye umuhari wa shababe wanditse muri make ku rubuga rwabo rwa interinete wemanga ko aribo bakoze ico gitero uvuga ko abagwanyi bawo batanguye guturitsa ibibombe imbere yo kurasa ivyahononekariye gushika ubu ntibiramenyekana ariko abantu batari bake bakomeretse imiduga myinshi nayo iraturirwa eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc iyo nkuru yari, yari ishimikiye cyane cyane ku rubanza rw'abagirizwa kuba bagize uruhara mu gitero cyabereye mu kibanza kirimwo imangazini westgate uh, mall mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yamara umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza yagarutse no ku gitero cabaye no munsi ku mugwa mukuru nairobi naco nyene cagirizwa umugwi alshabab kwi hotel du site uh, ditu Uh, mu kanya gato rero tuzoba dusezeranye ariko dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru uh, muratubabarira ntituronsa ako kanya uh, ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire ibihe byiza mwari kumwe kandi na fideli niyo ngabo na tomasi kamirindi kuri ayo makuru twabagejejeho murakarama yasinarabye neza